mwandanye kumviriza ijwi rya amerika ndabaramukije inshuti bakunze ibiradiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera gusubira kwifuriza umwaka mwiza wa bibiri na cumi n'umunani hano muri sitidiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya icyemezo twafata ntabwo ari ukumwimurira imirimo hagomba kubaho uburyo bwo kumufatira ibyemezo kugira ngo tumukure muri sosiyete ntakomeze ayangiza
uyu ni umushingantahe apolinaire mupiganyi aramutswa ishyirahamwe transparency rwanda ryishinze eh, kurwanya ababya ibiturire na ruswa iyo nkuru rero iriko avuga ku vyerekeye ikibazo c'ibiturire mu gihugu c'u rwanda turayigarukako handi hato mugume ku maradiyo yanyu tuza kubabwira n'ingene abarundi baba mu gihugu c'u rwanda bahungiyeyo bahimbaje umwaka mushasha ariko mbanze ndababwire ko igisirikare ca nigeria kivuga ko abantu barenga ku majana indwi bari baragizwe imbohe n'umuhari w'iterabwoba wa boko harame bashoboye gutoroka mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu umuvugizi w'igisirikare ca nigeria colonel timothy antiga yavuze ko abo bantu batorotse bakiriwe mu kigo ca gisirikare kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca mungunu ni muri leta ya borno antiga ariko anavuga igihe batorokeye canke ko hoba boba bakiri mu minwe ya gisirikare nta amatohoza yigenga arashobora kwemeza ayo makuru atangazwa n'igisirikare ico bikoze umuvugizi wa gisirikare ca nigeria avuga kandi ko abo bari baragizwe imbohe barimwo abagabo abagore n'abana kandi bakoreshwa ibikorwa vyo mu mirima na boko harame ku nkengera z'ikiyaga chad avuga kandi ko igisirikare kiriko kirasuzuma neza ko atamurwanya wa boko harame yoba yarabinjiranye ubutungane bwa somaliya bwagirije abagabo batanu kugira uruhara mu gitero c'iterabwoba c'imodoka yo mu bwoko bwa kamyo yari itezwemo bombe ihitana abantu amajana atanu na cumi na babiri mu gadisho ku itariki ya cumi na kane ukwezi kwa cumi umwaka twaraye dusozereye bane muri abo barengutse imbere y'ubutungane kuri no wa mbere bari mu minwe ya leta kandi baburanishijwe na sentare ya gisirikare mu gadisho kuri no wa mbere mu gihe uwagira gatanu akironderwa abategetsi ba somaliya bavuze ko badakekeranya umuhari w'iterabwoba w'iterabwoba wa al shabab ariwe uri inyuma y'ico gitero naho utaraciyitirira umuryango w'ubumwe bwa buraya washikirije kuno wa mbere ko wizigiye uburenganzira bwo kugira imyiyerekano muri irani buzokubahirizwa ni mu gihe iminsi ibaye itanu abanyagihugu biyamiriza ubuzima bugoye n'ubutegetsi bwa perezida hassan rohani mu itangazo yashikirije kuno wa mbere umuvugizi w'umuryango frederica mogherini ajeje imigenderanire muri uwo muryango kandi yavuze ko babandanya bakurikiranira hafi ibera muri irani gushika ubu abantu cumi na batatu barimwo abanyagihugu cumi baramaze kwicwa muri iyo myiyerekano abaharurwa mu majana barahagaritswe bamwe muri bo baramaze kurekugwa inshuti bakunze b'ijwi rya amerika nongere ndabahe ikaze kandi amakuru yacu uno mwanya tuyahere mu gihugu cy'u rwanda aho umuryango urwanya ruswa n'akarengane muri ico gihugu usaba leta gufatira ibihano bikakaye abayobozi bagaragaraho amakosa akomeye arimwo kurya ruswa transparency rwanda ivuga ko hari aho usanga bene abo bayobozi bimurwa ahandi canke bagahindurirwa imirimo ariko vyose bikaba harimwo igipfungu ibindi kuri no nkuru turabibaza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu rwanda rwanda claude ganza munyamagana raporo umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane transparency international ishami ryawo ry'u rwanda washyize ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize ku byo wakusanyije mu turere twose tugize intara y'uburengerazuba yerekana ko ruswa ikiri hejuru mu nzego z'ibanze iyi raporo kandi itunga agatoki gisa n'ikimenyane n'icyene wabo mu burezi aho kugira ngo umwarimu yemererwe kuva ku kigo ajya ku kindi ashaka nko kwegera umuryango we cyangwa kubw'izindi mpamvu usanga bidakurikiza amabwiriza ahubwo bishingira ahanini kuri ruswa ikimenyane n'icyene wabo si mu burezi gusa kuko no mu bijyanye n'ubutaka hagaragara akarengane gakomeye kuko kugira ngo umuturage asabe icyangombwa gihabwe ku gihe iyi raporo yerekana ko ari ibidashoboka uretse gutinda kugihabwa bishobora gutanga icyuho cya ruswa uyu muryango werekana ko hari uturere usanga ikibanza kimwe cyarahawe abantu barenze umwe kandi bose bafite ibyangombwa byatanzwe n'umuyobozi umwe ibintu Transparency Rwanda ivuga ko byambaye umwambaro wa ruswa kuruta gukeka indi mpamvu yose akarere ka Rubavu ni kamwe mu dusanzwe dufite ibibazo by'insobe by'ubutaka nk'uko bishimangirwa na visi perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu bwana Dani Hategekimana niba umuyobozi runaka avuzweho ruswa niba wa muntu nk'ubu ntabwo ari ibanga muri rubavu abantu babiri bakaba bafite ibyangombwa by'ubutaka ku kibanza kimwe byatanzwe n'umuntu umwe uwo muntu kuki atabazwa niyo yaba nta ruswa irimo ariko byibuze akagira uruhare mu gusobanura uko byagenze ageze mu bushinjacyaha natwe tubumenye za manza mu rwego rwo kwigisha abaturage no kubereka ko ibyo bintu atari teori tuzimanure tujye kuziburanishiriza aho icyaha cyakorewe kandi no guhanira wa muntu koko tuzamuhana by'intangarugero ku buryo biza isomo n'abandi batekereza gukora nkabo murakoze hari abasanga icyaha cya ruswa gikwiye gushyirwa mu byaha byibasiye inyoko muntu kuko kigira ingaruka mbi mu mibereho yabo nk'uko umuyobozi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba acp emmanuel karasa bitangaho urugero ariko ntitutumva uburemere bwa ruswa bwose kugira ngo hari aho rimwe na rimwe tuzaba tubaye dutwara ibintu hejuru gutyo birangire ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane u rwanda iracyari ariko isi sirete very big problem hari ejo nawe ririmo gusoma niba ari abantu muri north korea bavuga yuko icyaha cya corruption bakigize icyaha cya crimes against humanity nanjye mfite ubushobozi nanjye mu rwanda kiriya cyaha nashyira mu cyaha cya crimes against humanity kuko iyo ugiye kureba ugasanga umuntu tuvuge yubatse uyu muhanda wa rutsiro biriya byo perezida avuga ati muragenda mugafata agahanda mukakagira inzitiramu yakoresheje ni ukuvuga ngo ufashe uyu muhanda tuvuge wa rutsiro ugasanga dimenshoni wenda yarazigabanije wamara kuzigabanya kubera ko umuhanda wabaye mutoya imodoka zigiye kubyiganiramo imodoka ziraje kubera ubuto bw'umuhanda kwasiteri irimo abantu makumyabiri n'umunani ikubise ku yindi ku ikamyo abantu makumyabiri n'umunani barashitse uretse icyaha kirenze kuba agensi humanity ni ikihe ni ukuvuga ngo rero kino cyaha ni icyaha gikomeye cyane uyu umuyobozi asanga gushyira ruswa mu byaha byibasiye inyoko muntu byaba uburyo bwiza bwo guca intege abarya ruswa n'abayitanga kuko igaragara henshi kandi mu buryo bunyuranye ku rundi ruhande hari abaturage bashavuzwa no kubona abayobozi baranzwe n'imyitwarire idahwitse biturwa kwimurirwa ahandi naho bakahakomereza ya mikorere aho kubavanaho ngo basimbuzwe abashyize imbere inyungu za rubanda ni ukuvuga ngo iya mbuto imunzwe yamungaga hahandi ayimbwiye ahandi hataramungwa nawe ajya ku muntu nta jambo tubigira mu byo badukorera we araza kubera egisegitifu akemeza akaza agatuma umudugudu babwire gutya na gutya byumva mu nama y'umuganda umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency Rwanda bwana Apollinaire Mupiganya asaba ko abayobozi babonetseho imyitwarire idahwitse bajya bafatirwa ibihano bikakaye birimo kubahagarika mu kazi no kubaryoza ibyo bakoze uko bishakiye cyangwa ibyo batakoze biri ngombwa hari ikindi kintu cyagarutsweho cyo gukingirana ikibaba rimwe na rimwe abakozi mu nzego zitandukanye akabazwi neza yuko arya ruswa ariko ugasanga icyemezo kimufatiwe ni ukumwimura niba yari ari mu murenge runaka niba yari mu kagari runaka bamufatira icyemezo bakamwimura bakamujyana mu wundi murenge ndumva kugira ngo rimwe na rimwe hari igihe wenda banafata n'ibyemezo biremereye ariko nanone niba hari umuntu uketsweho ruswa kugira ngo icyemezo twafata ntabwo ari ukumwimurira imirimo hagombye kubaho uburyo bwo kumufatira ibyemezo kugira ngo tumukure muri sosiyete ntakomeze ayangiza uyu muryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ryayo ry'u rwanda uvuga ko no gushyira abakozi mu mirimo byari bikwiye gushingira ku bunyangamugayo umuntu azwiho abasanzwe bazwiho imyitwarire itaboneye ntibahabwe inshingano zibashyira mu mwanya ubagira indorerwamo y'abandi uyu muryango kandi usaba leta gusuzuma niba imitangire ya serivisi idatanga icyuho cya ruswa buri serivisi igatangwa n'urwego rubifitiye ububasha kandi byoroshye kugenzura uko yatanzwe claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika Claude Ganza urakenuye kuri iyo nkuru udushikirije tukiri ngaho mu Rwanda impunzi z'abarundi ziba mu gisagara ca Kigali zarahimbaje umwaka mushasha naho uburyo bafise bubayabaye menyesha makuru wacu Desire Hatungimana yaravuganye na bamwe ivyo bamubwiye murabyumva mu nkuru yaduteguriye uno musore yarerewe muri maison shalome muri kino gihe amaze kurenza imyaka mirongo itatu igenekezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa cumi mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu amenyesha ko yahuye n'amagogwa akomeye cyane mu rusengo mu ntara ya ruyigi aho yavuka abavyeyi biwe bamaze kugandagurwa barabugaraniye mu nzu n'abandi bana barabaturira ahakugwa n'imana amenyesha ko yamaze indwi yose amaboko yiwe yari yahiye ariko arabora atagira umuvura amaze gushika muri maison shalom margarita barankitse yaramwakiriye mu bandi bana arashobora kuvugwa mu nyuma ariga amashuri gushika mbere n'aho ajya kuyabandaniza mu gihugu cy'uburusiya amenyesha ko muri icyo kigo yahakuye urukundo rutagira ingero no kumenya kubana n'abo mufise ibibatandukanya twabanye dutandukanye nibaza ni naho havuye n'iryo zina Maison Shalom inzu y'amahoro kubera ko twebwe muri ayo magogwa yose twari twaraciyemo ubutandukane bwacu twarashoboye kubana neza dukina kubera twari dusimbuye yadufasha twatwigisha ubwo rukundo turagerageza nyine mu butandukane bwacu kandi turabaho neza turakura dushyize hamwe ndavuga ngo iki ibyo byabaye muri Maison Shalom urumva ko twabayeho mu butandukane dufise ibyari kudutandukanya byari dufata nko kuri ibyo by'ubwoko urumva n'ubutarabuzi yaciye amumenye rero nashaka ndabasabe twigireho yuko ibidushikira ntibizobura n'aha turi ngaha bizoba kandi aho tuzova ngaha bizoshika ariko twige kubaza ikibazo aya magorwa ndiko ndabona imana ishaka kunyigisha iki muri aya magorwa naho maragarita barankitse ahimbaje ubugira kabiri umunsi wo kwibuka aho ikigo Maison Shalom cyashingwa ari mu buhungiro amenyesha ko umunezero ari mwinshi ariko agahinda ko kwitwa impunzi ntikabuze nk'uko avyivugira uno munsi rero mvuga nk'impunzi uno munsi ego ntawovuga ko atafise agahinda iyo umuntu atagira izina iyo umuntu ari munsi y'ihema iyo umuntu atagira ibipapuro avuga nyine nk'utagira ibipapuro umunsi mukuru wa mari wa wundi kuko jewe na wise hazokwama ari intsinzi y'urukundo mezo sharamu ntizokwigera igira umunsi mukuru w'urwanko w'agahinda wo gucura intimba nuko rero mudutunge mutuburanye murumva yuko inkuru y'ingene impunzi z'abarundi zahimbaje ubunane mu gisagara ca kigali atari umwe ariko murakurikirana ivyuma vyatugoye ariko nyabuna hitayemwo inkuru yaho bariko baratubwira ukuntu ikigo maison shalom cahimbaje umwaka mirongo ibiri n'itatu cari kimaze hari mu mwaka waheze iyo nkuru rero y'ingene impunzi zahimbaje ubunane ejo tuzoyigarukako ariko mugenzi wacu diane ndonse nawe ibujumbura tumwakire kugira ngo atwakire abatumire bari kumwe hama basangire ijambo mu kiganiro c'abanyedini cuno munsi ego diane ni nahazwe reka ntangure nakira abatumire bacu patiri fupi felix murongoye paroise cathedrale regina mundi ndabaramukije ndabaramukije nakire kandi na pasteur set nkeshimana arongoye isengero international de la pentecote na mwebwe ndabaramukije ego turabaramukije nakire kandi na pierre claver njejimana umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu akaba narongoye igisata gikurikirana abagendana indwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu senpeka co mu kamenge namwe bwenda baramukije eh amahoro neza cyane ndaramukije kandi n'abatwumviriza ndabibutsa ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kurwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu Pierre Claver uh, Njejimana mwebwe mwanonoseye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu uh, mwotangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho murakoze cyane twavuga yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere mwaje kubinyerekeye uburozi ntibubaho mvuga nti uburozi ni ivyiyumviro umuntu yishyiramwo hanyuma akabibamwo igihe kirekire agatangura kugira ibintu byo kwikeka hamwe atangura kwikeka abandi kuko ibyo bavuga ngo uburozi bavuga ngo uburozi ni ukuvuga ngo umuntu yararozwe ni ukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani hama rero iyo umuntu avuze ati nakarandoze nuko cyane cyane baba bafise ibintu kenshi na kenshi urabapfa reka tubaze abarongoye uh, amasengero hano uh, mbega mwebwe mubivuga ku iki gapatiri fupi felix ku kibazo cerekeye uburozi mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndacishura uko kiri mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona nuko abantu iyo bamaze kwizihizwa n'umutima mubi canke bafise ivyo bapfa biraboneka ko hariho abantu barondera kugirira nabi abandi akavuga ati ninatwara icumu nkarimutera canke nkamusogota bafatwa bimenyekane agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwasi wiwe bitamenyekanye bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi canke abandi bita impwemu mbi aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu baca batangura kuvuga ivyerekeye uburozi ababishoboye mbere hari igihe arondera no kwica uwundi akamuha ishano abicishije mu byo kurya bicishije mu byanwa muri icyo gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira ngo bashobore uyu muntu kumuha imiti yotuma ivyo bintu ahejeje gufungura bitamugirira nabi mu muri esitoma ni ukuvuga mu mushishito wiwe canke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe ivyo bintu bihari two kwita mu gifaransa ntiyo fenomene e, bikora canke bidakora hariho abantu babigerageza bakarondera kubikoresha mbere hariho n'abantu bakorana n'amashetani bakaraba ingene bokoresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imitima itaboneka ngo bugirire nabi abantu ntabaciriyemwo mu ntara ya gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aje ikuzimu muti byoba bisa n'ibyo ivyo barabimwagirije mugabo ivyo vyose biri mu bintu bibaho hari ibituma vyinshi abantu barondera gukoresha bene ubwo bubasha bubi umuntu ashaka kugira urudandazwa uzokumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bene ubwo bubasha ni ukuvuga abapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu ibutike yanje canke mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya baze kuba benshi e, nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko hagiyemwo iby'uburozi cyangwa gukoresha ububasha bubi bw'umwijima ko hari igihe abakirisitu bavuga ko pasitori kanaka yababwiye yuko barotswe ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi bubaho nanjye mbaze ikibazo mu kwishyura mvuga nti mbega bibiriya dukoresha yoba ivuga iki ku bijyanye n'abarozi n'abanyamareba muri bibiriya haranditse abanyamareba haranditswemwo abarozi ibyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igihe abisirayeli bariko bava mu gihugu cya egiputa amareba n'amangetengete byo twakwita uburozi ngaho iwacu byarakoze cyane turabibona no mu isezerano rishasha hari umuntu witwa filipo umunyamareba ngo yaragura kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo ku bw'ibyo rero jewe nk'umupasitori nkoresha igitabo cera ceranda ca bibiriya ndemera ko uburozi bubaho nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'imana mu madini n'amashengero atandukanye burya ubiravye neza usanga igikorwa dukora caratse inguvu abapfumu n'abarozi uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya ngaca mvuga nti ubu bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye novuga impamvu zivuye ku nyungu amatongo urwanko kwihorahorana ugasanga umuntu baramudodobereje baravuze bati wewe uri umurozi kandi atari we ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri mwebwe mumenya gute mutandukanya gute yuko uwo muntu uko yarozwe n'uko ari aya mabi bariko baramwagiriza avuye ku zindi nyungu z'uwo muntu mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe ko ari ubushakashatsi butakozwe ntitwavuga ngo ntibibaho nibaza ahubwo ko kari akaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihugu cyacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ibyo bintu bitagaragara numva byose bikagenda neza pierre clave yangira afite icyo bivuga ko umuhinga yanonoseye iby'inyifato yavuze yuko muri bibiliya harimo ijambo umurozi n'abanyamareba mugana agomba abari kubatwumviriza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ibyo bintu vyanditswe ijambo ryonyene rirashobora kuvamwo uburozi baraca n'umugani mukiri bati sakira imikibi ngo yatanze uburozi gupfa ni ukuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe uvuga ati naka ntiyavuze yaroze ni ukuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira rirashobora kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu bisanzwe aho ryavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye ku byiyumviro byarikiye kuri rya jambo ryavugwa ijambo mushatse kuvuga yuko nk'ubu bavuze bati naka ni umurozi n'umurozi cyangwa uburozi burabaho ego icyo cyonyine kirangije ijambo rikomeye cyane nakubwiye nti cyane cyane ikintu umuntu yemera cyangwa kigomba kuba ukuri ibi yari ko aravuga n'ibintu ngira ngo byumvikana rwose kuko mu kirundi ijambo ngo umurozi ryahavuye rifata n'izindi nsiguro iyo ubonye umuntu ariko agira inyifato itabereye mm. dufate nk'umwigisha ajejwe kurera abana ukumva uwo mwigisha ngo yasambanije uwo mwana muto yiyigisha mu mashuri mato mato kandi birabaho ugiye kuvyumvira neza ngira ngo nk'ababizeye vyerekeye inyifato z'abantu uravye inkwirikizi biba kuri uwo mwana iyo ashurashujwe n'umurezi wiwe birashobora kumwicira umutima bigatuma nejo ataco muri we nyene yiyanka atanico ashobora gushikako akaguma akura ku mubiri mugabo mu vyerekeye muri we yarataye nk'uyo muntu w'umwigisha arashobora kugereranywa n'umurozi kuko n'ubundi muri kazoza uwo mwana ni kuvuga mu kibano bashobora kuzovuga ngo yararozwe bivanye n'ukuntu
ukuntu yigenza kubera yagiye arahinduka kubera ibyo yabaye akiri umwana mutoya aba yarakomeretse ku mutima ugasanga aciyagira inyifato itangaza abantu hariho umuntu bishika agaca yirekura agaca yiha kunubu yari umutwe akanywa inzoga nyinshi ukabona ntawagira umutwe ukabona cyanye akiya nkakihebura agacika ikintu umenga yacita akazeze ubwenge bukagenda kubera ikintu cyamubaye ko cyamuhahamuye abantu bakazorondera ico byavuye ko bakakibura bakavuga ko yarozwe ariko ujya muntu yabimugiriye abantu iyo babimenye bamugereranya n'umurozi hari igihe rero abantu bashobora guhusha ariko nk'umuntu muri aba twita abakozi b'imana yavyiteguriye neza n'igihe ariko arasenga arashobora gushishoza akamenya ati uyu muntu wo mufasha aha mubona eh, bijya bitaro byo kwa rojante bakunda kuvuga ngo nivyo kwa rojante ngenda babwire ko bijya bitaro mu by'ukuri byatangujwe ni ekleziya katolika kuko byatanguye abafurera kugira ngo ekleziya ifashe muri ivyo byo kugwanya ivyo bantu bita ngo n'uburozi canke ngo barozwe kugira ngo batandukanye ivyerekeye ubuzima bw'umutima canke umuntu ashobora kugwara ayo mashetani n'abandi bibwira ngo bagwaye amashetani mugabo bagwaye izindi ngwara zishobora kuvugwa iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ndumva iyo ari inzira imwe yo kushobora kubigwanya muvuga muti hakwiye kujyaho ibigo kuko icyo kigo kivura indwara zo mu mutwe senipeka ni ikigo kimwe ntibigwiriye ngaha mu burundi mwe murebe muvuga muti byaba byiza nabyo bigwijijwe mu ntumbero yo kurwanya eh, yu- abo bicura ko ari ibirozi kandi ari ingorane bagize zijyanye n'inyifato n'ibikomere bagize mu mubiri mu Zo- buzima nako birakwiye kugwizwa kandi ico cyumvikana amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gutyo sindengeje urugero kuko n'ababijejwe barabizi kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi bo mu mutwe aba bitwa ngo bagwaye indwara zo, zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kibuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze eh, sinzi ababitanguje abari bari kumenga N'abafurera nyene.
n'abafurera nyene Eh, ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta ntishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe ni ukuvuga ko baba bibagiye igice kinini cy'abantu bashobora kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko canke mu vyo leta yabwiza gukora ko no mu bindi bihugu nuko bimeze mbega pasiteri ntabwo mwebwe nyine mwaba mubifisemo uruhara naho muri mu bantu bagwanya ibyo byo kwagirizanya uburozi mu banyagihugu mbega mu gihe umupasitori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanzwe afise uwikeka akaba yarasanzwe afise iyo ngorane ubwo ntaba ariko arongereza ingorane mu kibano nyine zo Yego, kwiyumvira uburozi murakoze kumpa ijambo nagomba mbanze nk'usore gatonyi kuri akamuhereje ko ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera yego twemera ko bibaho Yego.
muri bibiliya hari umuntu witwa eh, sawuli padiri aramuzi cyane kuko arasoma sawuli yaragiye kuraguza icyo turacemerana ko Mhm.
byumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibubaho nibaza yuko umuntu yoba af- agiriye mu bintu by'ibishobisho Eh, mbega ngira Kandi ariko uburozi nta- bwabwo bari ikintu umuntu arya canke nk'ivyo nti- Eh, ko hari igihe bavuga ngo uburo- umuntu ngo ari vyatambutse canke uburozi babubushe jewe nibaza ko buri mu mice myinshi gusa ntibwizwe ntiburigwa neza ngaho iwacu ngo babushire mu bi- mu byo nokwita amakarasifikasiyo hanyuma nagomba mvuge ko- ngira icyo mvuze kuri iki ca leta padiri yavuze ati harakwiye ku- gushirwaho eh, leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu barwaye mu mutwe nibaza ko leta yagize icyo ikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psikoloji nagomba rero turi muri kino kiganiro ntihagire abahava batwumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta ataje irakora bavuze ko ari ibigo atari uko leta itariko iravyumvira ku muga mu buryo bwo kugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze bafise ingorane zo gushika ku- muri ico kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara ca bujumbura gusa Ego.
Ego.
hanyuma eh, hanyuma rero natangwa imvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburozi bubaho twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona tubisoma hari n'abavyizera benshi burya n'aho abantu batabivuga barabigendana ugiye kuraha aba- abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafise n'agaheko ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba, ba- haba Mm.
inyigisho nyinshi kandi ko iki gikorwa eh, citabwaho n'abantu bose na cane cane nagomba mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi je ndavuga nti ni icaha gikomeye kandi na leta yodufasha ivyo Mm.
bintu ikabihagurukira cane ego uyu pierre claver eh, yanonose ibijanye n'inyifato numvise umengo nimba natahuye umengo yavuze yuko nabo bagendana uduheko n'ivyo bagenda biboheyeko ari kugira ngo bihe inyishu y'ibibazo baba bafise mu mutwe umengo niko nabitahuye mwebwe ni kuvuga ntimwemera ko ibyo biro zibaho muvuga muti ni ingorane zo mu mutwe urumva kugendana igiheko ni ukurondera ni uvuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwiyumvira kwawe kuko ntuba wikwije hama rero iyo umuntu afise mu isanzwe ubuntu butuzuye neza yama agerageza kurondera akantu ashyira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagenda neza hanyuma kubera inabi yama iva hanze reka ndondera akantu ushyira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenzi wanjye cyangwa iva kuri wa mwansi wanjye mfise cyangwa iva kuri wa muntu dufise icyo dupfa ugasanga ni bya bindi rero umuntu acatangwa kuvuga uburozi je ngarutse ku- kuri ibi pastor yariko aravuga ifo ko tutahura ibintu tukagerageza kubitahura co kimwe uburozi bwavuzwe kuva kera cyane ku ba- basogokuru baravuga ngo uburozi bwo ni ukuraba mbega inkomoko y'iryo jambo ryavuye hehe uburozi mu isanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kivuye hanze kiza mu mubiri w'umuntu kandi kije kugira nabi Ha- nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi ico kintu umuntu kivuye hariya kije nk'umuyaga cyo kije novuga nk'ikintu c'igitero kuko kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu bisigura ko ariko ivyo bintu bahana eh, byo ku- kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera icyaciye mu kanwa cica ndemera yuko ari uburozi mugabo ikintu kiza kiva inyuma kitaciye mu kanwa naco nemera vraiment Mhm. Na- muvyumva kumwe gapasita ufashe ikintu ukakibaza umupisikologe azakubwira insiguro ya psikoloji ubajije umu economist azakubwira insiguro ya ekonomi Mhm.
ubajije umupasiteri azagusigurira ibintu bya bya- bya pasitori rero ariko aratanga insiguro Eh.
yiwe nk'umupisikologe Mm.
ukuri kw'ibintu uburozi burabaho uvuze uti malariya ntibaho uba ugomba guhonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya jewe nawe mpagaze ibi iyo bari kubaragirizanya ubunyu- uburozi n'abantu bakarengera ko bakabica Mm.
ega wowe urahaba neza ngira ngo araza kudufasha wavyinonosoye raba ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi i- ico azogejo raba aho abantu atazi ko ejo azoba ari muzima mu gihe abantu baguma bapfa canke akabona ibintu ntibiriko bigenda neza canke akabona nimba ari ayo masanganya canke ugasanga izo ngwara raba inzara e, kandi kare turiko turaganira usanga ari ahantu hari ivyo bintu vy'ivyaduka vy'inzara ugasanga niho bariko baragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye vy'ubuzima vy'ingene bafungura mu nyuma ingwara zije ntibaruha ingene bavuza abana malariya babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi iheze malariya arisha abantu benshi ivyo oho iyo bikoranye vyose bavuga ati mbega aya mabi yavuye kurinde musomye mu gitabo c'umuhanuzi yonasi babonye ibisebuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguyeko we nyene arateba ariyagiriza arabivuga ati jewe mpunze imana kandi ivyo biba vyari ivy'ukuri mugabo ni uko usanga tumeze baca barondera bati mbega ibi vyose ninde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwa ivyo bintu bagaca rero baja kuri abo barozi bati kandi nakumengana umurozi bagaca bamujako bamwishe bakibaza ngo ingorane ziza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane aricyo mwagira muvuge pasita Ego hari ico nokongera ko icambere coco nagomba gushima kuri iyi nsiguro numvise padiri aje gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cane cane abatama akazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi ico nagomba rero mvuge twebwe nk'abantu abamenyesha amana turafise igikorwa gikomeye co kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikiwe n'ibibazo akabura iyo akura n'iyo ashira aca avuga ati uko biba kose ibintu byavuye kuri naka agaca rero ahimiriza abamwemera bati naka n'umurozi je wanje angiriye ibi wewe nawe ejo nutaza ngo tumwitange hakiri kare nawe aza guhitana abantu baca batwarwa n'ubwo bwoba numva rero mu byo twokora kugira ngo ivyo bihagarare twebwe nk'abamenyeshamana twokwamiza ko duhimiriza abantu kutemera ibintazi ikindi naco numva kandi twokorana n'igihugu cane kuko iyo abantu barengeye ubutungane burakwiye ko umuntu atihanira nimba uyu muntu azi ko naka ari umurozi nazana ivyemezo hanyuma aje muri ashikire abashijejwe ubutungane bamutunganirize niyo azana ivyemezo ariko ari ikibazo gihari acavuga ati ko atavyemezo mfise reka ahubwo njaniranye iki kintu rero co kujaniranya mu nyigisho zacu za misi yose nico kwiyamiriza mu kurangiza nibutse abariko baratwumviriza ko bumviriza ijwi rya amerika aho twariko turavuga ku bijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu shimire rero abatumire twari kumwe mu kiganiro patiri fupi felix murongoye paruwasi katedrale regina mundi ndabakengurukiye naje ndabashimiye ko mwadutumiye namwebwe pasteur seti nkeshimana murongoye isengero international de la pentecote namwebwe ndabakengurukiye ego natwe turabakengurukiye murakoze cyane nkengurukire kandi namwebwe pierre clavengeje imana musanzwe muri umuhinga yanonosoye ibijyanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mukaba munarongoye igisata gikurikirana abagendana indwara zo mu mutwe mu kigo senipeka cyo mu kamenge namwe mwebwe ndabakengurukiye ndabakengurukiye nanjye cyane mwarakoze kuntumira diane ndonse nari ndemesheje kino kiganiro ndashimiye na mwebwe mwese mwari muduteza abiri ku ijwi rya amerika diane ndonse nawe tugushimire nanje diane ninahazwe hamwe na ingenieur linas turi kumwe na egenia mukankusi duce tubipfuriza kuranirwa mu banki no mu byanyu mugire kandi umwaka mwiza